hi guys welcome back to another audience. guys how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people Egbeji Ologun wey be say e come outside to come talk say Tinubu go go peme say Tinubu go peme wey be say e come confirm am for people himself don't pass on my people my people not be smarting. a lot of people react my people say Egbeji Ologun wey be say all the vision wey be say Egbeji Ologun dey always see for people na to come outside to talk say this one go peme that one go peme e say because the way Egbeji Ologun dey speak sometimes e come be like say Egbeji Ologun na God na he be but he no be God and now you know what? wey be say egbeji ologun still come outside for iyabo ojo wey be say e say Yabo ojo sef go e go peme say iyabo ojo no go take before iyabo ojo go peme and e talks because say iyabo ojo e go against baba ejesha and me i no go fit talk say eh iyabo ojo go against baba ejesha because iyabo ojo dey say he they talk truth the thing wey be say no say that truth for e So everybody get right to their own opinion. But this Egbeji Ologun decided to come outside to come to say he see vision again. No? Oh. So la so Yabo Ojo go pebe, la so Iyabo Ojo do this so Ilo day, dey again. So Yabo Ojo suffer. Just the way it talks. say if Tinubu no talk back, say he say become president of Nigeria, say tinubu go pebe because a lot of people go toss even if you hate person you no dey wish am death death again e no make sense but this egbeji ologun e no dey hear egbeji ologun any interview wey e grant about people. He tok say like he tok see say abiola go pebe na so abiola go say abiola no hear say na so abiola carry twenty-five thousand naira give at the end of the abiola call pẹrẹ now he talk say na so tinubu go pẹrẹ o say tinubu no go dey again na so tinubu go be this one na so e go suffer na so e go do this one na so e go fall sick and at the end of the day tinubu eh, the thing wey be say dey talk about tinubu some fit happen no eh, because many people talk say tinubu never come grant interview ever since wey be say people who don go say tinubu no dey again say tinubu don pass on Uh, e never come out to call talk. E never even show for any live TV. No news. Carry say Tinubu, Tinubu even speak this one. Even they no see Tinubu break light for that Lagos. Say see this office wey be say Tinubu attend today. Oh, I be like one meeting oh, no, no day. And now Iyabo Ojo don react say. God is faithful. Say God is great. He say person wey he talk say he go die. Na the end of the day, he never even reach one month wey Baba talk am baba don pass on He say no be say they mock baba but make people understand say hey, nobody is like god you cannot always see that one place in which people say they go peme they no go dey again because god no come from your village god no come from your village allow dis egbeji oloogu e tok say e na babalawo say anything wey e dey tok e dey come to pass a lot of people feel say why egbeji oloogu no see the one wey be say e dey come from e way and may e so rest in perfect peace o oh, because dem tok say egbeji oloogu no dey again no be say dem tok say e dey sick o oh, dem say e no dey again anymore e don go eh, eh say baba god don call am my people make i leave una make una hear wetin egbeji oloogun talk about Tinubu and Yabo Ojo before I come back to come talk to my people. Say Jagaban, Jagaban of uh, Hausala. Those who are taking care of uh, uh, goat and cow, they are Jagaban. Who is Jagaban? So you have to rethink and re make up his full steps so that he cannot sleep and die. Because this was uh, this how I told uh, Abiola. This how I told him. I went to uh, Abiola office personally. Baba God has done great thing for you. You, are, you have money, you have everything. What do you want to become the head of state? He said, my worry. When all these uh, Babalawo are hungry, that's what they are going out about. He gave me 25,000. I said, Baba me, thank you very much. God will be with you. How does he end? He did not end well. He died. So that's what is going to happen to uh, uh, Tinubu now. If Tinubu doesn't take care, he will die like a goat. Iyabo uh, uh Ojo has done a lot of things with men. He has slept with so many men. Yes, he has slept with so many men. When his own judgment will come, it will come from God and we suffer. He will suffer and die. Ah, that Iyabo Ojo will suffer and die. Watch him and dis same egbeji ologun people dey talk say no be say egbeji ologun no be better person." but make e stop to dey sit that one place dey grant interview say na so dis one go peme everything about egbeji ologun na to talk say dis one go peme dis one go peme dis one go peme tinubu go peme iti abiola say go peme na so yabo ojo go peme now wey be say e don go like wetin you expect wey be say the people wey don't don wish person dem go die the people dey life and you don't go so for this life never you think that and you be god say na you go feel talk everything will go happen for woman be life just because say you don't like this person and you come grant interview say that so you see the vision say the person go kpeme some people you need to realize say some people go believe you Why some people fit feel say some people go see the doubt say if it be truth if it not be truth so di message wey be say Peji Ologun dey always come outside to come talk about to come dey give na about uh, people go pebe people go pebe especially if Egbeji Ologun no like the person he go just talk against the person say he see this person say he go pebe imagine yabo Ojo like he no know Egbeji Ologun he only hear say Iyabo Ojo dey fight for he dey fight for the child wey be say dey talk say eh, Baba Ijesha do and now now because say Iyabo Ojo come outside to come talk about the matter ẹgbẹ́ jẹ́ ológun go against am ẹgbẹ́ jẹ́ ológun tó ṣe làṣùpà Ìyábọ̀ Òjó wetin Ìyábọ̀ Òjó go do for Abuja that means ẹgbẹ́ jẹ́ ológun sef come like say I say wan dey for Ìyábọ̀ Òjó body because say you e no fit reach there Let me you come dey investigate Ìyábọ̀ Òjó up and down how you take know Ìyábọ̀ Òjó movement say Ìyábọ̀ Òjó go Abuja. say wetin yabo ojo go do you dey ask a old actress say adult wey be say e don grow say wetin she go do for abuja Why you go ask her say wetin she go do for abuja so anybody wey buy house buy car now na body like the person dey sell so egbeji ologun the one wey you even dey talk about say people go peme all the time e no make sense at all now baba don go baba don go and the video wey baba see make e still dey waka up and down all over the social media so that is why it's good to do good things and if you also want to talk to people in public you need to also watch your mouth because no be everything because say you get person for mind you get person for belle no be say tinubu offend you but you decided to come to say tinubu go peme Iyabo go peme na so you tell Abiola FA go peme who know whether na you dey the yash abi na you na you you get wetin you dey do abi you dey put for back to come talk am for social media so na God like dey fight for person na God dey protect person so my people, as i hear this news that tok make a carry her come share her with her with her my people may egbeji ologun so rest in perfect peace may god be with egbeji ologun family me i no dey against egbeji ologun but if we see truth we must talk am because this one as i hear this, matter i no go fit do say make i no come share am with una my people. may god be with egbeji ologun family because right now they're dey very very in pain eh, may egbeji ologun so rest in peace my people. so my people, i go like to end the video for you if una never subscribe make una subscribe my people una bye bye till i come una way next time bye guys see you guys in my next video bye guys